murumva radiyo ijwi ry'amerika ivugira i washington dc mu kinyarwanda no mu kirundi mwaramutse neza mwese nshuti muduteze amatwi muri kumwe nanjye eugenia mukankusi uyoboye ibiganiro byo muri iki gitondo perezida wa amerika joe biden yaragejeje ijambo ku banyagihugu imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko agaragaza ko igihugu kimeze neza
igituma turi mu bihe bidasanzwe ni uko demokarasi no kwishyira ukizana byibasiwe haba hano iwacu ndetse no mu mahanga byose icyarimwe mu mahanga putin n'abarusiya barakataje batera ukraine banatera akaduruvayo mu burayi n'ahandi uyu ni perezida joe biden w'amerika mu mujyi wa goma mu ntara kivu ya ruguru muri repubulika ya demokarasi ya kongo ibiciro by'ibiribwa bikomeje kuzamuka nk'imwe mu ngaruka z'intambara ya emu makumyabiri na gatatu ikomeje gufata uduce n'imihanda isanzwe igemurira miliyoni hafi ebyiri z'abantu batuye uwo mujyi ibihugu bitatu ari byo mali nigeri na burkina faso byashyizeho umutwe w'ingabo wo kwita ku mutekano w'akarere ka saheli bisangiye izi nkuru tubabwiye muri make hamwe n'izindi ijwi ry'amerika yabateguriye ku buryo burambuye ni mu kanya hagati aha turi kumwe na geoffrey mutagoma
perezida wa leta zunze ubumwe za amerika joe biden ku mugoroba w'ejo ku wa kane yagejeje ijambo ku baturage rigaruka kuko igihugu gihagaze nyuma y'imyaka ine amaze ku butegetsi imbere y'imitwe yombi y'inteko ishinga amategeko iteranye no ku baturage ba amerika babarirwa muri za miliyoni bari bamukurikiye kuri za televiziyo n'irindi koranabuhanga mu ijwi riranguruye perezida biden yavuze ku ngingo zinyuranye zirimo ubukungu uburenganzira ku buzima bw'imyororokere amategeko yo kugenzura imbunda ndetse na politiki y'abimukira nk'uko byari byitezwe mu rufa rw'amashyi y'abari bakurikiye ijambo rye perezida biden yavuze ko amerika iri mu bihe bigoye haba imbere mu gihugu haba no hanze yacyo igituma turi mu bihe bidasanzwe ni uko demokarasi no kwishyira ukizana byibasiwe haba hano iwacu ndetse no mu mahanga byose icyarimwe mu mahanga putin n'abarusiya barakataje batera ukraine banatera akaduruvayo mu burayi n'ahandi niba hari umuntu muri iki cyumba utekereza ko putin azahagararira kuri ukraine mbabwije ukuri ntazahagarara perezida biden yavuze ko kuva yagera ku butegetsi habonetse ubuzi bushya bugera kuri miliyoni cumi n'eshanu harimo n'ibihumbi magana inani bushingiye ku nganda igihe twateguraga iyi nkuru ijambo rya perezida biden ryari rigikomeza avuga ku ngingo z'ingenzi z'ibyo yagezeho mu butegetsi bwe n'ibyo ateganya kugeraho mu gihe kiri imbere iri jambo arivuze mu gihe yitegura kongera kwiyamamariza kuyobora amerika mu myaka ine iri imbere bisobanura impamvu mu mivugire ye yabaye nk'uwibutsa ibyo yasabiza ku butegetsi n'ibyo amaze kugeraho muri iki gihe ijambo rye ahenshi ryacibwagamo n'urwunge rw'amashyi ahanini yabo mu ishyaka ry'abademokarate akomokamo ku myaka mirongo inani n'umwe abatari bake ntibari bitaye gusa ku ijambo yavuze ahubwo bashakaga no kureba uko arivuga n'uburyo arivugamo dore ko benshi bagaragaje ko bahangayikishijwe n'imyaka ye y'ubukure ni ijambo yavuze yitonze ingingo ku yindi agaruka kuri bimwe mu byari byitezwe iyi nkuru turaza kuyigarukaho mu makuru yacu ataha leta zunze ubumwe za amerika yatangaje ko ishobora gufatira irani ibihano mu kigo mpuzamahanga gishinzwe kugena no kugenzura imikoreshereze ya nukiliyeri iravuga ko ibyo byakorwa mu gihe irani yaba ikomeje gukumira umuryango w'abibumbye iwubuza kugenzura imikoreshereze yayo ya nukiliyeri amerika iravuga ko uretse kutakira abagenzuzi b'umuryango w'abibumbye irani imaze igihe kirekire nta bisobanuro itanga ku butare bwa uranium bwahagaragaye mu nama ngarukagihembwe ihuza abayobozi bakuru b'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugira no kugenzura imikoreshereze ya nukiliyeri bakomoka mu bihugu mirongo itatu na bitanu amerika yongeye gusaba irani kohereza abagenzuzi b'iki kigo igasobanura inkomoko y'ubutare bwa uranium bwagiye bugaragara ahantu hatandukanye muri icyo gihugu habuze gato ngo leta zunze ubumwe za amerika isabe ko hafatwa umwanzuro wo gufatira irani ibihano abadepite bavuze ko amatora ateganyijwe muri amerika mu kwezi kwa cumi na kumwe uyu mwaka ariyo yatumye icisha make kuri iyi ngingo irani yo ntikanga ibivugwa ahubwo ikomeza kongera bene ibyo bikorwa byayo hashize umwaka urenga inama y'ubuyobozi bukuru bw'ikigo mpuzamahanga gishinzwe kugena no kugenzura imikoreshereze ya nukiliyeri isabye irani korohereza abagenzuzi gusa ubutegetsi bwa irani bwavuze ko uwo mwanzuro ushingiye ku mpamvu za politiki no kurwanya icyo gihugu ubushinwa n'uburusiya byarwanyije uwo mwanzuro leta zunze ubumwe za amerika n'inshuti zayo za mbere zo mu burayi ubwongereza ubufaransa n'ubudage bongeye gushakisha uburyo irani yafatirwa ibihano mu nama yo kuri iki cyumweru amerika yavuze ko irani nikomeza kuzarira iyo ubwayo izagira icyo ibikoraho ku mugabane wa afurika abategetsi b'ibihugu bya mali niger na burkina faso biyoboye igisirikare bumvikanye ku gushyiraho umutwe w'ingabije ibihugu bihuriyeho zishinzwe kurwanya ubwicanyi n'impagarara biterwa n'intagondwa z'abayisilamu mu bihugu byabo biri mu karere ka sahel fidel niyongabo akomeza iyi nkuru umutegetsi mukuru w'igisirikare cya niger brigadier general musa salu barmu yabitangaje inyuma y'inama na bagenzi biwe b'ibihugu vya mali na burkina faso akaba yabitangaje ku munsi wa gatatu yavuze ko inteko z'ibihugu vyabo ziri hamwe zigiye gutangura ibikorwa vyazo vya gisirikare mu buryo bwihuta bushoboka kugira zubahiriza umutekano mu karere ivyo bihugu birimwo abahinga mu vyerekeye ibibazo biri muri ako karere batangaje iyo nkuru kuri uyu wa kane yamara batangaje ko bafise amazinda kuvyerekeye niba izo nteko zizoshika ku migambi yazo ivyatangajwe n'abasirikare bakuru b'ibihugu vya Niger, Mali na Burkina Faso ni bimwe mu ngingo zitari nke ivyo bihugu bitatu vyafashe mu ntumbero yo kwigwanako mu rugamba rwo kugwanya intagondwa z'abayisilamu baramaze kugira urunani ku bijanye n'umutekano ari nyuma y'uko bahagaritse imigenderanire mu vya gisirikare n'ibihugu bibanyi hamwe n'ivyo ku mugabane w'uburaya bifatanije n'uburusiya busanzwe buri mu bice by'akarere ka sahel urakoze fidel muri nigeria abantu barenga ijana baburiwe urengero nyuma y'uko bashimuswa n'intagondwa z'abayisilamu eugene mukankusi arakomeza abayobozi muri nigeria babwiye ibiro ntaramakuru afp ko abantu barenga ijana baburiwe irengero nyuma y'uko abajihadiste mu majyaruguru ya nigeria bashimusa abantu ikivunge bibasira abagore n'abana babakura mu nkambi zitandukanye abayoboye abarwanyi barwanya abajihadiste bamaganye igitero cyo mu cyumweru gishize ku mutwe wa leta ya kisilamu mu burengerazuba bwa afurika iswap icyo gitero cyabaye muri leta ya borno ahari indiri nyeshyamba z'abajihadiste zatumye abantu barenga ibihumbi mirongo ine batakaza ubuzima abandi miliyoni ebyiri bagata izabo kuva mu bihumbi bibiri n'icyenda ibisobanuro byerekeye icyo gitero bituruka mu cyaro cya ngara ntibirasobanuka kandi abategetsi batanze imibare ivuguruzanya umubare w'abantu bivugwa ko babuze ntuhura n'uvugwa w'abagizwe ingwate umuhuzabikorwa w'ibiro bya ONU bishinzwe ubutabazi OCHA yavuze ko igitero cyabaye kuwa kane w'icyumweru gishize kandi ko abantu barenga magana abiri bakuwe mu nkambi z'abateshejwe ibyabo bafatwa bugwate urakoze jeni muri nigeria aho kandi abaturage b'intara ya kaduna iri mu majyaruguru y'icyo gihugu batangaje ko abitwaje intwaro bashimusa abanyeshuri babarirwa muri za mirongo byemejwe kandi n'ababyeyi b'abo bana baburiwe irengero polisi yo mu ntara ya kaduna nta kiratangaza ko ishimutwa ry'abo banyeshuri ryabaye bavuye mu ikoraniro bitabira buri gitondo ku ishuri rya leta riri mu mujyi wa kuriga kugeza ubu umubare w'abanyeshuri bashimuswe nturamenyekana ababyeyi babibonye bavuze ko abantu bitwaje intwaro binjiye muri iryo shuri bagatangira kurasa urusorongo mbere yo gushimuta abanyeshuri bagahita birukira mu bihuru iryo shuri ryakira abanyeshuri biga mu mashuri abanza n'ayisumbuye ababibonye bavuze ko hari abaturage bari bagerageje kurwanya abashimusi ariko bakabarusha imbaraga bagahunga hassan abdullahi umwe mu babyeyi barerera kuri iryo shuri yabwiye ibiro ntaramakuru by'abongereza reuters ko mu bashimuswa harimo cumi na barindwi bo mu muryango we bwite yashinje leta kwirengagiza ikibazo cy'umutekano muri aka gace gushimuta abantu mu majyaruguru ya nigeria bimaze kuba nk'icyorezo bikoma mu nkokora imibereho y'abantu ya buri munsi harimo no gutuma abana babarirwa mu bihumbi batajya kwiga ishimutwa rikomeye riheruka kwibasira ishuri nk'iri ryabaye mu mwaka w'ibihumbi bibiri na makumyabiri n'umwe aho abanyeshuri mirongo inani batwawe n'abitwaje intwaro muri leta ya kebi iri mu majyaruguru
urakoze geoffrey mutagoma kutugezaho aya makuru avugwa hirya no hino ku isi nshuti banywanya ibijwi rya amerika tubibutse ko mushobora gukurikira ibiganiro byacu no ku rubuga rwacu rwa interineti ni wa eshatu akadomo radiyo yacu vewa akadomo komu ku mbuga nkoranyambaga aderese ni vewa radiyo yacu mu kanya turajya mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika radiyo ijwi ry'amerika tugiye gukomereza ibiganiro byacu mu karere k'ibiyaga bigari bya afurika reka ariko tubanze inaha muri amerika perezida wa amerika joe biden yaragejeje ijambo ku banyagihugu imbere y'imitwe yombi inteko ishinga amategeko agaragaza ko igihugu kimeze neza ni ijambo ryibanze ku bibazo binyuranye abanyamerika bahanze amaso birimo kubungabunga demokarasi ubukungu n'imibereho umutekano w'imbere mu gihugu no ku mipaka n'intambara ziri ku isi mugenzi wacu Etienne karekezi amaze kuvugana na bwana brian thompson wakurikiye iri jambo ari muri leta ya texas yatangiye amubaza niba asanga perezida biden yagushije aho abanyamerika bari biteze
nibyo urakoze bwana Etienne nibyo nabonye yagerageje kugusha aho abanyamerika bari bamitezeho ibitekerezo ibyifuzo byabo tugana kuva aho turi ariko nk'uko ubizi abanyapolitiki nyine cyane cyane mu mwaka ngwiri w'amatora baba bavuga bivuga imyato ntabwo ibyo bavuga ntabwo ari byo bakora ariko ubundi ibyaje ngombwa byose yabo uko bwanyu mukurikira politiki y'amerika muri iyi minsi icyo bumva cyabatunguye kuri iri jambo watubwira ni iki
nta cyandunguye nk'uko nawe mu kanya ni ya ya myato nyine y'abanyapolitiki byose yabivuze nta kintu yahishe twari tutari tuzi gusa icyo ngenda nari mwitezeho nagira ngo nari nzi ko aza kuvuga muri rusange ibibazo by'umupaka hagati y'amerika na mexico hano hepfo yateye impaka nyinshi cyane ariko nta kintu cyinshi cyane yabivuzeho ku buryo na utubwira namutegerejeho ntabwo ntabwo byavuze mwareba se muhe shingiye kuri iyo musobanuyeho bwana thompson mukareba ku banyamerika bakurikiranye iri jambo hari icyo mubona kiza guhinduka ku bijyanye n'uko babonaga perezida joe biden n'ishyaka rye
ntabwo mbizi ko hari ikiza guhinduka abantu barangije gukora amahitamo y'uko bazabigenza mu kwezi kwa cumi na kumwe nk'uko nabivuze mu kanya ni umwaka w'amatora umunyapolitiki wese wiyubaha abazi ukuntu yitwara igihe cy'amatora kigeze naho ubundi nkanjye uko nabibonye byari byiza ahubwo ntabwo ari uko nabitekerezaga nabonye ahagaze neza avuga ibintu abishyira ku murongo avuga iyi mishinga myinshi mu byo agomba guhindura cyane cyane mu rwego rw'ubuvuzi buhenda cyane urwego rw'uburezi buhenda cyane urwego rw'imiti buhenda cyane urwego rw'utuzi bagomba kubana mu mahanga bakatugarura mu gihugu akavuga yatanze n'imibare y'ukuntu byagiye bigaruka nabonye ari ibintu bishimishije kandi nabonye n'umuvugizi wa wa kongere yagiye asa n'umuha avuga ko nawe yemeye nk'ibyo avuze muri make ko ari inzira nziza atangiye neza
byabashimiye cyane bwana Brown Thompson tuvuganye muri muri leta ya Texas mwakurikiye iri jambo hari ikindi mwumva mwabwira abatwumva muri uyu mwanya batakurikiye ijambo rya perezida Biden
murakoze nta kintu nongeraho gusa ubwo ahasigaye ni ukwitondera ibiza gukurikira nyuma y'aha ngaha kugira ngo tuze kureba mu by'ukuri uko abandi banyapolitike ku rundi ruhande ubwo ni ukuvuga ku ruhande rw'abarepubulike icyo baza igitekerezo cyabo n'ukuntu baza kubeshyuza cyangwa se baza kwemeranya na perezida uriho kugira ngo turebe ko uyu muperezida uriho Biden aba yaba agifite abayoboke benshi bahagije kugira ngo bazongere bamusubize mu cyicaro yari afite cyo muri White House uyu mwaka makumyabiri na kane ndabashimiye cyane
murakoze
tujye noneho muri repubulika ya demokarasi ya kongo kuba inyeshyamba z'umutwe wa emu makumyabiri na gatatu zikomeje gufata uduce n'imihanda isanzwe igemurira abatuye umujyi wa goma mu ntara ya kivu ya ruguru byatangiye kugira ingaruka ku baturage no ku biciro by'ibiribwa muri uyu mujyi utuwe n'abaturage bagera kuri miliyoni ebyiri inkuru y'umunyamakuru ariya sankadarius imirwano hagati y'ingabo za leta n'umutwe wa m makumyabiri na gatatu mu bice bitandukanye bihuza umujyi wa goma n'indi y'imbere mu gihugu ikomeje kugira ingaruka ku baturage basanzwe batunzwe n'ibiribwa bituruka muri za teritwari za Masisi, Rucuru na Nyiragongo. Kuri ubu ibifungurwa nk'ibirayi, ibishyimbo, inyanya, ikaroti, intoryi n'izindi mboga ntibikiboneka ku masoko ya Goma. Abavuganye n'ijwi rya Amerika bari gutinya ko inzara yabica bitewe n'uko imihanda yose icamo ibifungurwa bigaburira uyu mujyi ifunze mu burengerazuba no mu tundi duce two mu majyaruguru y'umujyi wa Goma. uko ibi bifungurwa byaguraga mbere biratandukanye n'iyi minsi urugero nk'ikiro cy'ibishyimbo cyaguraga ama- amafaranga ya kongo igihumbi na magana abiri ubu kiragura ibihumbi bibiri magana atanu mu masoko atatu akomeye agaburira umujyi wa goma ariyo alanine virunga na kitranti aho ijwi rya amerika ryageze ibiciro by'ibifungurwa byihutirwa twavuze aho hejuru byikubye kabiri cyangwa gatatu abacuruzi bemeza ko ibi bitewe n'impamvu ebyiri arizo kwishyura imisoro itemewe na leta no gufungwa kw'imihanda yo mu majyaruguru no mu burengerazuba bw'umujyi wa goma Fura Matunda ni umucuruzi w'ibirayi n'ibishyimbo biribwa cyane mu mujyi wa Goma. Yajyaga bivana i Masisi na Kibumba muri teritwari ya Nyiragongo.
bagurishaga ibirayi bivuye i kibumba bivuye i masisi mbere y'u rwanda bagurishaga milika undi buri kiro bigeze demiri desa demiri yatewe n'inzira zabuze twagera i kibumba tugasanga y'amakori bitse mu rwanda ariko buno inzira zose zirafunze ndaho kuja i kibumba ndaho kuja i masisi buno mpamvu akazi kahagaze turi kubona ibirayi bivuye hano haraguru mu ishyamba n'ikirimanyoka nabyo ureba nabo bifashe abo gufunga bakagufunga ukagaruka icyo ndani kwa izanye n'amafaranga rwose zagenda Na- ni ibitanzi biri mu ndoto zini ba n'umusoro gurute ugaraga hamwe ngoza na dimiri ugara hano ngoza na demiri fra ugara hano ngoza na miri fra ubwo rero twe twayobewe ntibatwokora ikintu inzara yatwiciye ngo hino goma Kugeza ubu icyo kibazo ntabwo kirakemuka kuko imirwano hagati ya M makumyabiri na gatatu n'ingabo za leta mu turere twa Masisi na Rucuru ikomeje gufata indi ntera kandi ikagenda yegera buhoro buhoro umujyi wa Goma. Abahagarariye imiryango baratanga ubuhamya ko uku gufungwa kw'imihanda kumaze guhemukira abantu benshi ndetse n'imiryango yabo. Aba bongeye ko mu minsi iri imbere ibintu bizarushaho kumera nabi imihanda idafunguwe kuko muri iyi minsi mike bamaze kumva uburemere bw'ubuzima dore ko basanga umujyi wa Goma warashyizwe mu bwigunge. Abaculik, Baby Ramazani na Arima Ndindira ni ababyeyi twasanze bari guhaha. Babiri muri bo bikorera imizigo, uwundi ni umucuruzikazi muri ayo masoko twavuze aho hejuru.
ubu ngubu ho bamaze kutubwira ko nta n'ikintu kiri kuvayo ubu hano ni ukwirirwa hano gusa mu muhanda wabona ngo umuntu uri ufite ngudukara akaba ari kubera ngo tumusayidira araguha na sengisi abazi ni inzara yishe abana cyane rero kugenda mu nda akabura icyo yikorera agataha ndakazi mu nda afite turababaye cyane Tugiye i masisi tukazanaho imizigo tukagurisha none twaragiye i masisi turapakiza tumaze gupakiza ngo bafunze inzira Ibi- ibirayi biri kuborera i masisi ikibazo n'ibyo birayi bizaza ari ibirayi niba ari- ari ibiboredo tubizi abacukura no kugurisha amabuye y'agaciro aturuka i Rubaya muri Masisi na Somikivu i Rucuro bimwe biteza imbere intara ya Kivu ya ruguru ndetse n'igihugu cyose nabo ntiborohewe aba bemeza ko batewe igihombo biturutse ku kibazo cyo gufungwa kw'imihanda kuva mu ntangiriro y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka Inosaki Ngamba niwe ubahagarariye i Rubaya muri teritwari ya Masisi yatanze icyifuzo abaturage bose bafite muri rusange icya mbere ni uko babona amahoro kuko nta mahoro nta buzima nta kazi nta guverinoma ishakire hasi cyangwa hejuru icyo navuze cy'amahoro kigo amahoro ntaboneka inzira zizafunga mu gihe yavuganye n'ijwi rya amerika kuri uyu wa kane uhagarariye ibiro by'ubukungu mu mujyi wa goma bwana martin mukoko yemeje ko iki atari ikibazo abaturage bakwikemurira yongeye ko kiri mu maboko ya leta arabaha icyizere Nous rassurons à toute la population que la question est déjà sérieuse.
ni ikibazo kiri ku meza y'abayobozi birasaba ko abaturage bakwihangana gatoya kuko bo bari gushakisha igisubizo à cette situation. Et ça sera dans un délai raisonnable que la population soit apaisée.
nyuma y'ibyumweru bigera kuri bine kuva imirwano hagati ya m makumyabiri na gatatu na frdc yegera umujyi muto wa sake inzira imwe isigaye igaburira umujyi wa goma niva iminova mu ntara ya kivu y'epfo ikagera mu mudugudu wa nzuro uciye mu mazi bitewe n'uko ibifungurwa bihava bidahagije ku baturage b'umujyi wa goma barimo n'impunzi icyifuzo cya bose ni uko intambara yarangira n'inzira zigafungurwa ku buryo bwihuse ali asanka darius ijwi ry'amerika igoma radiyo ijwi rya amerika ihuriro ry'amashyaka aharanira demokarasi no kurengera ibidukikije ku isi global greens yahisemo umunyarwanda depite frank habineza ngo aribere ambasaderi ku rwego rw'isi ubuyobozi bukuru bw'iryo huriro butangaza ko bwashingiye ku muhate n'umurava depite habineza yimakaza mu gutsimbataza amahame ya global greens mugenzi wacu eric bagira ubusa yaganiriye na depite habineza usanzwe ayobora ishyaka riharanira demokarasi no kurengera ibidukikije mu rwanda ni ikintu cyiza cyane ah, kubera ko bangirije icyo cyizere cyo kuba mbaye ambasaderi w'amashyaka yose ya politike ya green parties ku rwego rw'isi nkaba ndi ijwi ryabo nshinzwe kubagira inama ku isi yose kubafasha mu gushaka ubushobozi no gukemura ibindi bibazo byose bitandukanye kuko mubizi global coins ni ihuriro ry'imitwe ya politike ishinzwe kurengera ibidukikije na demokarasi ku rwego rw'isi ifite icyicaro muri buruseli aho kuko mubizi imitwe ya- ya politike ya green parties iba mu bihugu bitandukanye ariko umugabane w'uburayi muri aziya amerika za australia muri afurika n'ahandi hose hatandukanye nk'umuntu depite frank habineza wabaye ambasaderi wa global greens ku isi bivuze ngo uzaba ufite icyicaro i buruseli ntabwo bisaba kujya i buruseli ahubwo bisaba kuzajya mba- nsura ibihugu bitandukanye kubagira inama icyiciro cyanjye n'ubu nzakuza gukorera mu rwanda nk'umunyapolitike kuko n'ubundi bashimiraga uruhare nagize mu guteza imbere amahame ya global greens aya mahame atandukanye twese tugenderaho umwihariko ugiye gukoresha muri iki gihe uhayiwe uyu mwanya wavuga ko ari uwuhe ubu inshingano mfite ya mbere ngewe nk'ubu eh, ni ukubanza gutunganya iby'ishyaka ryanjye tugatsinda amatora eh, aya y'abadepite n'aya perezida wa repubulika ubundi noneho nituva mu matora nzaba mfite umwanya uhagije wo kubagira inama n'ubundi nk'uko byari bisanzwe mbere yaho mbere y'uko mbona uyu mwanya mbere nari magana afurika muri global greens ariko kubera ko nagiye mu nteko ishinga amategeko ntabwo yashoboye gukomeza gukora izo nshingano cyane ariko ubu eh, nkumva yuko niyo naba mbaye perezida wa repubulika ntibyambuza kuko murabizi ko na perezida wa repubulika w'u rwanda ubu dufite niwe ugeze kuyobora ubumwe bwa afurika kandi akabikora ari mu rwanda nanjye ntabwo byananiza kubikora Ah, depite frank habineza uwo mwanya wahawe mu muryango global greens ntuzabangamira ibikorwa byawe bya politiki na cyane ko uvuga ko igihe wari ushinzwe ihuriro rya afurika muri uko kurengera demokarasi n'ibidukikije wagenze biguru ntege bitewe n'akazi kenshi ahangaha uzabifatanya ute na cyane ko watangaje ko uziyamamariza umwanya w'umukuru w'igihugu mu rwanda mu matora ateganijwe imbogamizi nyine iri hari ni ku mwanya eh, ya politiki tuba dufite mu rwanda iyo tugiye kujya hanze dusaba uruhushya kugira dusohoke mu gihugu ariko eh, akenshi iyo dusabye eh, ndarubona so numva bitambuza Depite Frank Habineza uhayiwe uyu mwanya wo kuba ambasaderi wa Global Greens umuryango uharanira kurengera ibidukikije na demokarasi ku isi ni umwanya uzagirira izihe nyungu ku Rwanda mu buhe buryo nk'igihugu cyawe navuga ko eh, icya mbere tubyita ngo idarapo y'u rwanda iba yazamutse ni ukuvuga ngo ibendera y'u rwanda iba yazamutse dore nk'abantu bari muri za new zealand za australia za pakisitani za- mu buhinde mu Bu- bakumva ko eh ko ari umuntu w'umunyarwanda ukomoka mu rwanda ugiye kuhagararira ku rwego rw'isi bumva ko u rwanda ruba rwazamutse umuntu yagiye yumva u rwanda bwa mbere Eh, mbere yuko yumva frank habineza yumva u rwanda urumva ko u rwanda idarapo yacu cyangwa ibendera yacu y'u rwanda iba yazamutse Eh, kandi nzajya n'ubundi mpagarariye ishyaka ryacu ryo mu rwanda eh, aho ngiye urumva ko n'ubundi eh, ishema ry'u rwanda ryacu rizakomeza rizamuke rwose Ah, Depite Frank Habineza icyarimwe na ambasaderi wa Global Greens ku isi ndagushimiye kuroha aka kanya uhaye radiyo ijwi rya Amerika nkwifuriza n'umunsi mwiza n'imirimo myiza mishya murakoze cyane nanjye ndabashimye cyane bane rike
guhera kuri uyu wa gatandatu i pretoria muri afurika y'epfo hazatangira imikino y'irushanwa rya basketball africa league mu itsinda rya karahari ni ku nshuro ya kane iri rushanwa riteguwe iri tsinda rya karahari rigizwe na dinamo yo mu burundi cape town tigers yo muri afurika y'epfo petrol do rwanda yo muri angola na Fast Union Sport iraba muri Maroc. Amakipe abiri azarusha ayandi amanota muri iri tsinda niyo azakomeza mu mikino ya nyuma izabera i Kigali mu Rwanda mu kwezi kwa gatanu. Mugenzi wacu Edi Rwema yavuganye na Olivier Dumbo, umutoza wungirije w'ikipe Dinamo, amubaza uko ikirere kimeze muri rusange.
ikirere kiri nk'aha pretoria kimeze neza ntihakanye ntihashushe bwaha hameze neza cyane cyane nuko twebwe aho turi hoteli turimo kenshi tuva mu mu mashambre tu- tuja ku kibuga Ba- hanze rero turabona kenshi atari twe turose umwanya wo kujya gusohoka tu- gufata akazuba gatoya muri rusange ikirimo aho ngaho imeze neza ku wa gatandatu uh, ikipe dinamo basketball club nibwo izakina umukino wayo wa mbere umukino uzayihuza n'ikipe y'aho ngaho muri afurika y'epfo cape town tigers uh, koci abakinnyi bameze gute ikipe yifashe gute muri rusange ikipe muri rusange bameze neza kuva tuvuye ijumbura twaragize amatirema menshi indwi zitandatu ejo niyo tuzogira amatirema ya nyuma tukaraba rero ingene umukinnyi rero ategereza kumenya ahagarara turabe ko babikurikiza kuko nabyo nyine birimwo mu byo utegereza gusubiramo muba muri rusange abakinnyi bameze neza ntawurwaye kandi ibyo turiko turagira turabibona ko bariko barabukurikiza tukibaza ko bizokunda urukino rw'ejo ni ku nshuro ya mbere mugiye gukina iri rushanwa mu matsinda ese iyo muvuganye n'abakinnyi muri bo bariteguye yego uwo kurabavugisha cyane cyane icyo bavuga ati na kamwemwe ni umwizero ukubona dushika muri iyi faze kuko bwa mbere ekipe y'uburundi cyane cyane abakinnyi ba dinamo bashika muri bagiriye intambwe gushika muri iyi faze kandi bavuga ati natwe tutegereza kwerekana ubumenyi dufise ingufu dufise kugira natwe ekipe y'uburundi dinamo aho yoraba ko yoshika muri faze ikurikira kandi barafisemwo ishaka barafisemwo n'ingufu n'ubwenge bwo kubishikako koci dumbo mu marushanwa yabanjirije iringiri rigiye kuba ku nshuro ya kane twagiye tubona amakipe mbere y'uko ajya mu matsinda azana amaraso mashya kugira ngo bunganire abandi bakinnyi baba basanzwe mu ikipe ese mwebwe hari amaraso mashya mwongereye muri ikipe yanyu ego tumaze kuja muri iyi faze twaragiye turaraba bamwe bamwe bariho abakinnyi nka batandatu dufise baje kudufasha kugira dushike ngaha kandi abakinnyi turabona ko bariko baradufasha mu kumva gukurikiza ibyo tukagira jeu d'ensemble tukaraba ingene ya cohesion kandi indwi zitatu zitandatu twagiranye nabo turabona keretse umwe twaronse vuba dukishika ngaha muga nawe nyene turabona ko ariko ari abizi ariko aratwumva ariko arakuriza petero ibyo ariko turiko turamwereka amasisiteme cane cane ya atake na defense tugira tukabona ko nawe anyaruka kuvyumva anyaruka kubikurikiza koci dumbo muri mu itsinda ritoroshe ririmo amakipe y'ibihugu nka petro do rwanda yo mu gihugu cya angola cape town tigers yo muri afurika y'epfo ndetse na fusdoraba yo muri maroke ni amakipe amaze igihe akina mu marushanwa akomeye ese mwebwe murabona amahirwe yanyu angana ate ego nk'uko bivuze twebwe tuje ngaha muri iyi pure urabona ko ari ubwa mbere tuje muri iyi kompetisiyo bavuga ati ekipa ya dinamo amahirwe si menshi ntibagire ngo twaje gutembera natwe twaje kuroba kurondera faze ya karifikasiyo uja i kigali cyane cyane niyo objectif ya ekipe dinamo rero abakinnyi dufise naho aduha turi outside mugabo twebwe cacu co mu mutwe dushiramo n'inguvu n'abakinnyi tubwira ko natwe dutegereza kwerekana ico tumaze gituma twashitse ngaha ko ntitwashitse ngaha kuparaza twashize mu nguvu kandi twararonze n'experience n'abo bacu abakinnyi yevre ku rupapuro badushira ku ba outside mugabo turafite n'ingufu turafite n'amatu tuzokwerekana icyo tumaze ama turabe ko kigali ishobora gushika olivier dumbo umutoza wungirije wa dinamo basketball club uh, yo mu burundi ubu ngubu iri muri afurika y'epfo ndagushimiye cyane kubw'akanyu uhaye ijwi rya amerika kandi tubifurije amahirwe muri iri rushanwa e, murakoze cyane abanifuriza n'abafani bacu n'abandi bari ngaha i pretoria muza kudushyigikira kuri izi nkino tugira dukinire ngaha i pretoria
muduteze amatwi aha niho dusoreje amakuru yacu yo kuri iyi saha kuri mikoro mwari kumwe nanjye eugenia mukankose ndabashimira ko mwahisemo gukurikira radiyo yanyu ijwi rya amerika nshimira na bagenzi banjye bamfashije gutegura amakuru no kuyabagezaho ndabifuriza amahoro n'amahirwe mugire ibihe byiza